iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga muri isanga mwumva buri munsi amasaha y'ibujumbura ni kigali mu rwanda saa kumi gushika saa kumi n'imwe uno munsi ni umunsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku magara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi cyangwa umwigeme bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi barijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose tugiye kuganira na babiri muri bo umwe ni mariya ndinze menshi undi ni inamahoro joseline abo barundikazi bakaba bari mu bikorwa byo guhingura ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose ni mu kiganiro muri sanga mu kanya ikaze mwese tubibutse yuko mushobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa facebook nk'uko bisanzwe kugira ngo tubahamagare mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro muri ubwo buhinga abo bakenyezi bafise aderesi yacu ni radiyo yacu voa kuri facebook ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga kuwa kabiri tuganira n'abakenyezi tukumva ibyiyumviro byabo n'amagara yabo n'ibindi byinshi bijyanye n'iterambere ryabo uh, turabahamagariye mwe mwese eh, kugira ngo muterere ibibazo n'ibyiyumviro ku bikorwa barimwo uh, kumbure kubatera intege canke kubaha uh, ivyumviro bitandukanye bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakaba bijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nk'uko twabivuze umwe muri bo ni mariya ndinze menshi umukenyezi w'umwirimizi muri komine mutaho mu ntara ya gitega ahingura ibitabizo akoresheje amazira ntoki ubundi ni inamahoro josine haba mu gihugu cy'u rwanda yuguruje uruganda ruhingura amasabuni e, nibo batumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya rero nk'uko twabibamenyesheje murashobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa facebook kugira ngo mushikirize ibibazo mushikirize ibyiyumviro aderesi yacu aho mushobora kurungika izo nimero ni radiyo yacu voa kuri facebook turi kuri radiyo yacu voa reka twakire abatumire bacu mu kiganiro muri isanga reka mpere kuri mariya ndinze menshi mu gihugu cy'u burundi ikaze mariya kuri radiyo ijwi rya amerika
ego ndabomba guseruka ariko imbaraga ni nyinshi cyane maze amaradio zigiwe ego mbanze nakire kumbure madame joseline nawe nyine inamahoro mu rwanda hama tuganire madame joseline inamahoro nawe tuguha ikaze mu kiganiro murakoze cyane madamu mwiriwe neza yego turashima hama tugaruke mu burundi rero mariya ndinze menshi nk'uko twabivuze ni umukenyezi w'umwirimizi muri komine mutaho mu ntara ya gitega ahingura ibitabizo akoresheje amazirantoke mariya byagenze gute kugira ngo utangure uyu mugambi uwiyumvire uwushyire mu ngiro byatanguye gute
murakoze cyane kumbereza kibazo njyewe ubwa mbere rohondo murinzi rero mu mugambi wanjye w'uburinzi nafashe umwanya ukwiye wo kwiyumvira icyo nyunganira hanyuma ngafata intumbero yo kubaka akazu katuguma gahingura umwavu kubatse ku buhinga gahingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu mu mice yose uko ari ibiri umwanda mukuru nkawuhinguramwo umwavu n'isesindi inzara hanyuma umwanda mutare nawo nkawuhinguramwo eh, umwavunise ryohora biciye mu buhinga bw'iyo nyubako ye- eh, bw'iyo nyubako y'ako kazu gahingura uwo mwavu iyo uvuze uti wagize utwo tuzu twa sugumwe mu buhinga butandukanye dukozwe gute ni ukuvuga ko kumbure tudasa n'utwo n'utuzu twa sugumwe dusanzwe ah, waduteguye kugira ngo neza na neza uze urakira ayo mazira ntoke nyine ushobore kuyakoresha byihuse byoroshe
yewe ni ukuvuga nkoresha ubuhinga bwo kubaka inyubako iyo nyubako rero ikubaka ku buhinga umwavu mukuru ujya ukwawo umutoya ukajya ukwawo Mhm.
hano rero umwavu uturuka ku mwanda mutoya iyo iyo idido yuzuye ndaheza nkaca ndayishyira ahantu nkayitarika ndayitarika iminsi mirongo itatu Mhm.
iminsi mirongo itatu rero ku munsi ugera mirongo itatu ndahezanga cyane ndayi- ndayijyana ku hantu hari imishwarara y'izuba ngaheza nkaraba neza ko ibice bibiri bya bitatu bisa na jone igice kimwe nacyo cya bitatu kikaba gisa n'amazi y'umusarara icyo gihe rero nkamenya yuko ifumbire yanjye yamaze gutora umurongo isa n- imeze neza ifumbire nayo ituruka ku mwanda mukuru iyo ikigega cyuzuye kanugara iminsi iminsi mirongo icyenda ni ukuvuga amezi atatu amezi atatu rero aheze ndaheza nkaca ngenda nkugurura inyuma ahantu mba narashyize ibati rikwega imishwarara iva ku zuba nka- nkaca nugurura nkaca afata imifuko hanyuma nkimbura nka kurya nyine umuntu ari- ariko arimbura nyine umwimbu uvuye mu ihinguriro y'ibyo yahinguye heza rero ngafata uwo mwavu nkarabaho ndawushyira nkarindira umunsi wo kuza guteragira ndawukoresha nka kurya eh, dukoresha iyindi myavu ni ukuvuga wowo uwo mwavu icyo utandukaniye ko n'iyindi myavu ni uko wowo uwo mwavu ni intongerezwa hamwe mu guteza iyindi myavu turinda gufata tugakoresha ishwagara mu ntumbero ry'uko eh, ikura umurazi mu isi uwo mwavu wowo uturuka ku mu- ku- ku mwanda mukuru urikwije nta shwagara ikenewe nta mafi y'ikirundi akenewe byose urakwije byose rero umuntu awushyira mu ibango awushyize mu ibango ugatangura ugakura umurazi mu isi hanyuma ugiye gukura umurazi mu isi uba ugisigaranye ibyangombwa bikwiye byo gutuma igiterwa gikura neza kigatanga umwimbu mwinshi mwiza kandi w'akanovera icyo gihe rero jewe no kuvuga iyo ntege uwo mwavu nta ya- mase y'ikirundi akenerwa nta yashwagara ikenerwa ni umwavu wikwije ukwije byose uritunganije ni ukuvuga bivanye n'ibiterwa imba nateye ndaheza nko ku giterwa cy'ibigori igiterwa cy'ibiraya igiterwa cy'intore eh, ndaheza cyangwa imboga zose muri rusange icyo gihe ndaheza nkaca ntengera igiterwa gikwi- nk'ikigori gikwije amababi umunani nkaza gufumbiza iyi fumbire ituruka ku mwanda mutoya ariyo nise ryohora ndaheza rero ngaca ngenda ngaharura ni mu gihe nabonye ko ikigori gikwije amababi umunani ndaheza nkaca nca akovovo kava iyo umurongo w'igiterwa uhera gushika iyo ugera hama ako kovovo ni ukuvuga mu majyakuzimu kangana na santimetero zitanu hama mpejeje ibyo mba natwaye ingero ingero y'ifumbire nkongera nkatwara ingero y'amazi ni ukuvuga ndavanga ncafata bivanye n'umurima ngafata igikoresho natwaye cagutse ubwa mbere hoho mba mpeje- mba nahejeje guca utwo kovovo hanyuma ngacafata ca gikoresho natwara fata ingero y'umukoyo nkayivanganya n'ingero y'amazi ariko mbere yaho mbere yaho iyo ndiko n- ntaratangura kuvanga mbanza gufata iyo bido irimwo iyo fumbire ituruka ku mwanda mutoya nkayijegeza nkayizungagiza umwanya ungana n'iminota mirongo itatu kugira ngo cya gice cyo hejuru gisa n'amazi gihu- kinwane na bya bice bibiri bya bitatu bisa na jone icyo gihe ndaheza ngaca nteraniriza muri icyo kintu ncafata nkavarura ngafata nkavarura umwanya kandi ungana n'iminota itatu Mhm.
icyo gihe rero maze kudwanga nafata kiriya gikombe cy'inusu twita mironko kiriya gikombe cy'inusu twita mironko ndagifumbiza amabango ane ayaba ari ibigori cyangwa intore cyangwa imboga ibyo biterwa nyine bisanzwe bifumbira igihe rero hamaze guhera iminsi i- i- ingana nk'iminsi hagati y'umunani na cumi uwo murima wuraze usanga ari umurima uhimbaye ubereye ijisho ni ukuri ni ifumbire nziza cyane eh, bwa mbere ho hirongereza akanovera k'isi Mhm.
kandi turakingira isi yacu gutobagurwa Mm.
ego wow mariya jene umva umengo wo kwigisha kaminuza none uwo gusaba kuza kwigisha ibi bintu muri kaminuza ntiwobikora ni ibintu bihanitse cyane aro ndumva muri ko murambaza wati mbega wabyize hehe ego nababwiye ko ndi umurimyi eh ari hano ndi umurimyi rero ndima ibiterwa mbumbarugo Mhm.
harima n'igiterwa cy'ikawa Mm.
harabaye rero ko senake murima w'isange iza kwigisha abarimyi ibijyanye n'uwo mugambi nanjye ndi muri koperative y'abarimyi b'ikawa Mhm.
ama rero yewe nanjye nakira inyigisho mu bandi twari abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani Eh, icyo nakoze maze kumva umugambi umimbaye senake yakinjyana ahari umuhinga yari yari ya- yubatse iryo hinguriro ahantu mu gacumba ryahavanye ritwagwa n'amazi Mhm.
hama rero ndaraba ndacapa nongera ndafo- ndazana uwufotora arafotorera ndaheze nkantahana eh, amafoto n'ibicapo nacapye bitanyira naciye ntangura kubyumvisha uwo twubakanye ndabimwumvishije birambuka kwakira kuko ayo mahera yarumva ko ari menshi Mhm.
nakubatse hagati nakubatse ku bihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu Mhm.
hama rero icyo gihe uwo twubakanye byaramugoye kwakira nemera kugenda buke buke ndabimwumvisha Mhm.
ntagiye kubimwumvisha nawe araheza ara- aravuga ati ibyo ukora wabisabiye bikore n'ibyahomba niwe ubyihombera hama rero nacyo ntangura kwegeranya ibikoresho Mm.
bikenewe Ego.
maze kubyegeranya naciye ntangura rero ndajya ku kivi nkoresheje urubaho nafashe urubaho nibwo nu- nakoresha mu kubaka hama inyubako imaze kuzura naciye ntangura kuyikoresha icyo yagenewe Ego.
ama rero imaze ku- imaze kuyikoresha icyo yagenewe ntangura kwegeranya ibyo u- iyo fumbire yuko twegeranya nyine ituruka ku mwanda mukuru n'ituruka ku mwanda mutoya Ego.
ama maze kuyishyiraho naciye niyumvira kujya kuyipimisha nshansha muri za b'umurongwe ndabisaba Mhm.
na senake irabifasha hama tuca tura- barambwira ko bashobora kuyinjanira muri za bugisozi aho kwari kugira ngo ndabe ko eh, muri iyo fumbire imigera y'indwara iba yapfuye Ego.
nongere ndabe ko eh, ibyunyunyu biriyo kugira ngo sinaza nkoresha ikirengarugero ku giterwa Mhm.
rero ibyo bimaze maze kubikora naciye ntangura kuyikoresha mu ndimiro zanjye ubu ni ukuri umwimbu ni umusese karasi novuga emwe iyo fumbire ni igitangaza Ni aho igitangaza.
kuri are imwe Mhm.
kuri are imwe nahora nimbura ku bigori ibiro biri hagati ya mirongo itanu na mirongo irindwi na bitanu Mhm.
ubu nimbura hagati y'ibiro mirongo icyenda na bitanu n'ijana na- na mirongo ibiri urumva rero ko ari akabisha kadasanzwe ni akarusho koko ni akarusho koko kuko turumva ko ubuhinga mwize cyangwa ubuhinga muri ko murakoresha ari ubuhinga buhanitse kandi benshi bakwiye kubumenya turaza kubagaruka ko kumbure twumve niba mushobora gufasha abandi nk'uko twabivuze kugira ngo mubigishe ubu buhinga bwanyu Eh, reka mpindukire tujye mu rwanda naho nyine aho madame joseline inamahoro nawe nyine yatanguye gukora amasabuni atangura kuyagurisha nawe nyine ni ubuhinga butoroshe twumve nawe nyine ngene byagenze Eh, mfasoni n'amahoro mweho byagenze gute kugira ngo mutangure guhingura amasabuni benshi bibaza ko ari ibintu bi- bikomeye cyane kumbure mugabo nk'iyo tubonye amasanamu y'ingene muri ko murabikora bikaboneka nk'umengo biroroshe mwabitanguye gute
Eh, murakoze cyane madamu Eh, jean claude nabitanguye ngeze mu rwanda jewe nagiye ku ishuri ndiga hama nize harimo isomo ryitwa entrepreneurship isomo nakunze cyane ryigisha abantu kwihangira imirimo ryigisha abantu gukora ibindi bintu byobashigikira n'iyo umuntu yaba akorera umushahara hanyuma negera cyane umutike yari twigisha ndamusobanuza byinshi kuruta kuko n'umutica ariko arigisha mu ishuri arigisha wabyumva sawa utabyumvise ukihorera mbwa jene aramukurikirana maze kumukurikirana tuvugana ibintu byinshi kugeza n'aho ashyiramo ibyo bintu byo gukora amasabune hanyuma bisizemwo duhana porogaramu y'uko tu- azobitwigisha tumaze kurangiza kwiga Nti- ntibyakunze cyane kuko nahise mbona akazi duhejeje iryo shuri ariko mbonye ahantu nabonye akazi numva itangazo rivuga ngo hariho abantu bazoza kwigisha gukora amasabuni ababyifuza muzogenda aha n'aha n'aha bukeye mu gitondo mfata inzira eh, njyana n'umwana wanje w'imfura turagenda turavyiga tubyize dusanga ni bya bintu bijanye na entrepreneurship nababwira twiga ku ishuri bakatubwira amaproduwi bakatubwira n'ingene tuyavanga baratwigisha hanyuma badusha muri puratike turabikurikirana turabikurikirana muri puratike turabirangiza tubirangije duhita twiyegeranya n'abantu twiganye tugira itsinda ry'abantu mirongo ibiri n'umunani dutangura kubikora turashakisha abakiriya mugabo ibyo ntiryakomeza ntiryatera imbere turasubira tugira irindi ry'abandi icumi n'iryo heze nk'amezi nk'angahe dukora ntibyakomeza kubera abantu bagenda basanzara cyangwa abantu bagenda batagaragara arabizigirwa turabyi- ndabyihorera muba ndabyihoreye ndicara ndavuga mbega none ko nabyize nkabyiga n'abandi ubumenyi nkaba ndabufise ubwo siko bukora noneho ntangura kubishyira mu ngiro umuhamagaro umwe mu bo twiganye mu rugo iwanjye ndamubwira ngo usubire inyubutse bya ndi twiga bimwe twakora ndashaka kubikora araza turakorana hanyuma tubona bitangiye kubyara inyungu turakora hanyuma ntangura gushakisha abakiriya gahoro gahoro gahoro gahoro nava ku kazi ngakorana na wa mwana umwana yaba ari ku ishuri nkabikora jenyine ndabona ko byangiriye ikimazi gikomeye byagiye bimfasha ugasanga icyo kintu gifise kiragufashije ya mata ariko umuntu yahembwe ku mushahara amafaranga aba yaheze ugasanga biragufashije hagera mu ifunguro ry'abanyeshuri ugasanga biragufashije hanyuma rero icyo kintu nakibonye ari cyiza cyane niyo mpamvu nagikomeje n'ubu ndacagikora n'ubu mu kanya mvuye kugura poroduwi n'ubu mu kanya tugiye gukora n'abana bamaze kubyiga hafi bose abana banjye basigaye babizi rero nabonye ari ikintu kimaze cyane gishobora gufasha umukenyezi ntiyicare ntarindire ngo iki na kiriya Yego.
akumva nawe ko ashoboye kandi ashobora kugira ikintu akora mu muryango cinjiza kigafasha umuryango murakoze cyane murakoze cyane rwose madame josephine n'amahoro namwe turabagaruka ko mu kanya mutubwira idonido ry'ibija indani mu isabuni kumbure abifuza nabo nyine kugerageza ku- kubigerageza kubyiga nabo nyine eh, bashobore kubigerageza Ah, ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwi rya amerika batangiye guhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro duhere ku witwa richmond richmond uraho neza
yego ndaho mahoro mahoro
mahoro neza yego urakoze kwihangana gato ku murongo ijambo ni rwawe
Mm, cyane cyane ikibazo nabaza bisa nk'uko nsaba ko norimbira ko na- nahagaze ku gushaka kumenya ibintu yoba akoramwo ayo masabune Mhm.
n'uku- n'ukuntu yoba abigenza Mm. yego Eh, naje ku ijambo madame inamahoro akubwire madame nkuko nari mbajije kumbure n'umunywanyi wacu nawe nyine yaciyumvira uko nyene haja mwiki mwisabuni bisaba iki
benshi ntibabwire icyo gihe ahantu twabyigiye baratwigishije mugabo nuvuga muri tele bakunda kuvuga ngo baradufunyikira uwo muntu yatwigishije adupfunyikiye atubwira poroduwi zishika nka nka ndwi ariko uko iminsi yagiye irashira nanjye nagiye nunguka ubwenge menya abandi babimazemo igihe kinini ndabegera barambara nsanga ni poroduwi zishika cumi hari izishika zitatu atari yatubwiye Mm.
rero kandi bazi kuzishyiramo nabonye akarusho mbona itandukaniro cyane eee nuko nuko hariho nka poroduwi bita aside kositike aside kositike ni aside igoye cyane ishobora no kuguturira ahantu ikorokeye urashobora kwimburuka inyama Mm.
igatobora nk'ikirenge igashika no- no mu ivi igatobora iyo rero ni aside igoye cyane ukora wambaye amaga Mm.
iyo rero ni aside ivanga ikiro kimwe cy'iyo aside kositike ukakivanga na litiro zine z'amazi ukayikora ukayibika ukayishyira mu kajerekani k'amaritiro atanu ukayibika kandi ukayibika kure y'abantu kure y'abana hariho iyindi poroduwi yitwa safonike safonike nayo ni produwi nayo irakira cyane mu mazuru nayo nyine uyikoresha witonze hakaba n'iyindi produwi yitwa ungaro iyi safonike isa n'ubuki bw'umutsama buri konsantere cyane ungaro nayo isa irera cyane hanyuma kenshi ibiro bya ungaro n'ibiro bya safonike urabinganisha uba ungaro ukayivanga n'umunyu ukayivanga n'amazi ukabivanga hanyuma ukavanga na ihe ihe ya yindi tuzi nyine ijya y'intabire iyo iri muri za dini zitatu nababwira uwo muntu atari yatubwiye nagiye kwihugura mu nyuma nkamenya hanyuma ukavanga ukavanga gushikaho bigenda kumera nk'ubuyi bwa kawunga iyi ngaro n'umunyu na ihe n'amazi noneho ugiye kubivanga ukabishyira mu kintu kinini ugaca uvanga na safonike ya aside kositike uza kwishyiramo mu nyuma hariho n'utundi tuntu twinshi twe tunabwiye n'izi mu nyuma duto duto ugenda urashyiramo hakabamo na parufe hakabamo n'agakurere bijyanye n'abakiriya bawe kurere bashaka ukabivanga ahantu ukabipfundikira kugira ngo urufuro rwe kubanza ruhere ukabona kuyishyira mu bikoresho byawe ari utubido tw'ilitiro amaritiro atanu amaritiro mirongo ibiri ku ijerekani nini bivanye n'ibyo abakiriya bawe bipfuza murakoze cyane murakoze murakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone hariho nesitor nyandwi nesitor uri aho neza
amahoro neza amahoro cyane
yego
ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri aba batumire bacu
yewe nagira ubanza ubandamukiriza babatumire yego barakumva
hanyuma nagira nshime imigambi yabo n'ibyi- n'ibyiyumviro byabo uko ngene babyiyumviriye hanyuma bakiyumvira gushyira mu ngiro ibikorwa
muri ibi bibiri none ga nesitor twumvise ego duhuga ku ijambo ndakubaza ndakubaza urangije bandanya
Ha?
ndakubaza uba- urangije komeza
mboko kubera ko ndiko ndatwara imodoka mbanje guhagarara kugira ngo twumvikane neza ego byoba byiza eh, kugira ngo ntiwavugonga Mm, ndahagaze Eh, Yego cyane ukuboko kumwe gufashe telefone ukundi kuboko vura Oya. eh, hagarara hama ubaze akaja- ubaze akabazo
mbona nagira mbaze rero abo batumire Mm,
b'ijwi rya amerika abo bakenyezi ego
twumva ko bafite imirimo myiza kandi imirimo ba- numva iriko iratera ijya imbere Mhm.
duhereye kuwo mu burundi aho ahingura umwavu mu bijyanye ni- ni- no kuba nk'ibintu biva mu bantu ego
ategeka ategekanye iki kuzobigeza ku ngo zose ziri mu burundi kugira ngo kumbure ubwo bwenge bwiwe buzogire umusaruro mw- mwinshi mu banyagihugu kugira ngo eh, bigire ikimazi abanyagihugu baronka ibyo bafungura ba- ba- barose ibyo ba- bafumbiza ibyo baba bateye ego
nicyo kimwe n'uwo wo mu rwanda nawe nyene ni nk'icyo kibazo mbagije kuri uwo mu burundi murakoze cyane murakoze jean mugisha Oh, mu- murantunga nestor Yego.
nestor niwe turi kumwe urakoze cyane kandi uh, utware neza ushike amahoro urakoze ego nk'uko mwari mubyumvise uh, abanywanyi barashaka kumenya niba ubu bumenyi mufise mushobora kubusangiza abandi mpere igitega mariya none ko ubu buhinga twumva ufise ubu- buhanitse cyane kandi umwimbu ni mwinshi uba umaze kubona urabyishimiye none hari abantu mu kibano ufasha kugira ngo nabo nyine bige ubu buhinga wize eh, senake yakwigishije numva mariya uri kumwe n'abantu uri kumwe n'abantu babwi- babwira bakwihanganira akaruru ni kenshi ariko nari mbajije nti mu kibano uragerageza gufasha abandi kwiga ubwo buhinga wize ego mwanyu- mwanyumvise nari mbajije nti ubuhinga mufise muragerageza kubwiza abandi ego
Ego n- nababwiye ko ino imvura ari nyinshi cyane ariko numvise uwo munywanyi yari ku murongo yari aravuga ati mbega umuntu yobategekanye iki mu ntumbero yo kugwiza uwo mwavu ego hama kwigisha abandi Mwanyumva?
eh, kwigisha abandi uwo mwuga wo kugira ifumbire murakoze cyane ni ukuvuga jewe icyo ntegeka nategekanye jewe ariko kiri no mu ntumbero yanjye ni uko utwo tuzu twagwira ahantu hose hashoboka abantu umuntu wese yumva neza umugambi arahawe ikaze na karibu kuza kuraba iyo nyubako kugira ngo ayirabe arabe iyo fumbire arabe n'imirima hanyuma inka ndamuha urutonde rw'ibikenewe n'uburyo bi- bimaranye Eh, amaze kubyakira abone kuza kwegeranya ibyo bikoresho hanyuma nanjye nza kumufasha mu- mu kumwubakira yego rero iyo ntumbero yanjye ndabona ko iriko irajya mu ngiro kubera ko eh, ni- hari intara amaze kujyamwo nk'intara ya bururi mperukayo barubatse tw- ayo mahinguriro utwo tuzu du- dutatu Eh, narongeye nda- ubu naho ngomba naramye mu ntara y'ibitoki kuza guhimiriza abenegihugu ibijyanye no- n'ako kamaro k'iyo fumbire naho nyene mu minsi nzogenda kubaka Eh, ahandi naho nyene ngomba kuzoja ni mu ntara ya muyinga aho hose ni mu ntumbero y'uko uwo mugambi wokwira mu benegihugu benshi bashoboka hanyuma utwo tuzu ayo mahinguriro akagwira kugira ngo turonke umwavu mwinshi ka- mwiza kandi mwinshi w'akanovera ukingira isi eh, wa mururazi kandi tugakingira isi yacu gutabagurwa ahari- ahari ako kazu isuku n'isukura ririyongera mu kibano ndetse n'ubutunzi bukiyongera mu miryango ku buryo umuryango ugizwe n'abantu batatu u- ako kazu gashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi amajana indwi na mirongo umunani ku mwaka biturutse muri uwo mwavu duhingura uva mu muntu ego rero je ndi ku kivi n'izindi ntara zose ndumva abantu baguma ba- barampamagara barambwira ko umugambi bawukunze Eh, nukuri igenda ku kizi bibaye ngombwa ni umuntu abona wese yumva abikeneye hariho kandi kaza risanze arashobora kundondera ku iyi nimero mirongo itandatu na zibiri ubusa umunani mirongo itandatu na zibiri mirongo itandatu cyangwa akandondera kuri watsapu irindwi n'imwe amajana atatu na mirongo icyenda na zibiri ijana na mirongo itandatu n'icyenda rero umwanya wose ategereza kuntora hanyuma tukayaga kamera aho ndamutegerera nkamutegera hariho kandi kaza muri sanje maravuga guhinga ko guhingura amavu ikirundi uva mu muntu ukaduha umwavu mwiza kandi w'akanovera ukuva mu isi yacu kandi harimo n'ubuhinga ariko bwo gukingira igisenge cy'amazi Ego.
kuko hirya mikori yego ego eh, buhinga ego turakumva no ko agatelefone kari gatangiye kugorana ariko twakumvise neza cyane nizere ko kandi na nimero zawe za telefone bazumvise bazironse wavuze ati abantu benshi bara- barakurondera kandi bakakuronka kandi bakaronka ubwo bumenyi ufise uti uri ku kivi nivyo koko kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twumvise ko mu minsi yahera yabahaye imfashanyo yo kugira ngo abatere intege Eh, twumvise ko mwaronse hafi miliyoni zishika mirongo ibiri zo kubandanya uwo mugambi wanyu nivyo
rero cyane nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi nyakubahwa evariste ndayishimiye yarafashe mu mugongo Ego.
kugira ngo umugambi waguke ni by'ukuri yarabaye miliyoni mirongo ibiri kugira ngo mbandanye Ego.
n'uwo mugambi A- aga- yego ni vyiza cane agatelefone kariko karajamwo ah, akaruru tugira tugukure ku murongo twongere tukugarure eh, hama twizere ko biza gusubira kumvikana neza muravyumvise ko umukenyezi ah, mariya ndinze menshi ari ku kivi koko nk'uko nestor yarabibagije ati mbega murashikana ubwo bumenyi mu bandi yavuze ati yaragiye i bururi aragenda mu kirundo yifuza kuzoja i muyinga ari ku kivi koko eh, madame n'amahoro josine ngaho eh, mu rwanda ah, hari abo boba barakwegereye nabo nyine bavuga bati nyigisha ibyo wize ah, nyereka ngene uvanga ubu buhinga bwo kugira is- isabuni bimeze gute mu kibano naho nyine hari abantu uri kurafasha kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo gukora isoka- isabuni
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo madamu mu bisanzwe urazi ko iwacu baca umugani ngo urubanza nibo bandura urugi we ntushobora kuza kubwira abantu ngo jewe narize ibintu ibi n'ibi n'ibi ndabizi muze ndabafashe ndabigisha ariko uyu kwegereye akakubaza ntushobora kureka kumwigisha hariho nk'abajene jewe nabyigishije Eh, bimaze gufasha umuntu akagonga gusa nuko atagira umutahe nuko atagira ibikoresho bikwiye ariko unyegereye ntabwo nareka kukwigisha kuko ubwenge burarahurwa urumva ko naburahuye ku bandi nta kibazo cyo kwigisha umuntu anyegereye cyangwa mbajije ati bigenda gute bigenda gute mperekeza kudahugura amaporoduwi nyereka babivanga gute nta muntu ntureka gufasha
ego none kumbure namwe aga- aga- akanimero kanyu bo baronka ko canke urubuga muri ko bo baronka ko kugira ngo babarondere mubafashe kumbure navyo nyene n'umwuga mu wundi ushobora kwigisha abandi ugasanga urabiciyemo amafaranga naho nyene
ihe none se we yatwigishije ugira we yatwigishije ku buntu yatwigishije ku mafaranga koko twarayamuhaye Mm, ego none bo batora hehe kugira ngo umufashe abandi
eh nimero yanje ni imwe namwe mwandondeye ko Mhm.
ni magana abiri na mirongo itanu indwi umunani gatatu rimwe kabiri icenda gatatu kane icenda
ego nizere ko bayironse ni ukuvuga mirongo indwi n'umunani gatatu rimwe kabiri icenda gatatu kane icenda bashobora kukuronka ko ariko tutararangiza Mhm.
musaza nimero mugana hari ikibazo mutagezeho ego ikihe ko mutagezeho mutumva imbogamizi mufise n'izihe Eh, ibifashi iki- mwifuza kugera he cyane rwose ikiganiro kiracabandanya turacafise iminota mirongo itatu muratubwira byinshi byo muri ko muracamo kuko turazi ko nta rugendo rutagiramwo imbogamizi intambanyi nibyo Okay.
cyane rwose murakoze cyane Murakoze ego cyane.
reka kumbure tubanze twakire umunywanyi w'ijwi rya amerika ku murongo arindiriye eh, jean mugisha afise ikibazo cyangwa icyiyumviro jean ikaze neza
iyo neza ameze neza ego namwe
natwe n'amahoro n'ukuri turashima nkaba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro nari nabonye ku gikacyo y'ikiganiro abakenyezi bashoboye gutera intambwe mu bikorwa bishimishije Mhm.
cyane cyane genda umurundi numvise umukenyezi wo mu ntara ya gitega ushoboye gutera intambwe ikomeye ndetse no mu iterambere ry'igihugu turimo mu ntambara turimo muri iki gihe igenda mu mugwi w'urwaruka dusanzwe babikurikire mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biriko bira- turakwiragiza cyane cyane ibintu bijyanye n'uburimyi kurwanya inzara igikorwa cyane cyane mu burundi rero numvise wumvise uwo mukenyezi ndaba interese rwose nawe nuko numva nunga ni umukenyezi umwe mu bakenyezi b'abarundi baba bari ku kizi kandi bashoboye gushaka ku ntambwe iteye igomwe inashimishije rero ryo kaka n'akabazo gatoyi sinzi ko yoba hari ibinyamakuru nabyo gushika kugira ubwo bumenyi bwiwe bushobore guca ku ku- ku- ah- bumenyekana ahatandukanye kuko ubu uye uravye abarundi bari ku kizi ni benshi nubwo uravye umwimbu uraza muke kubijanye n'ifumbire bijanye n'ukuntu twe- abantu benshi usanga badera amaso kuri leta ngo izozana ifumbire ifumbire Ego.
uba usanga igihe igihe cyararenze cyangwa akanya icyo gihe baba kimara kigihe sinzire ko hoba hari ibisaka byo kumenyesha amakuru kugira ngo cyane hoba hari umugwi amaze gukorana nawo woba uri mu gihugu kugira ngo ashobore ku- ubwo bumenyi bushobore gukwira igihugu cyose uretse yuko hari uwo murondera nk'uko mubwitse yatanze nimero akagenda akagenda kuko muragiye umuntu umwe ntashobora gukwira hose nicyo nagomba se n'umubaza ikindi nacyo ni uko ndamushimira Mm.
arumva ahubwo bamutera intege aba nara noneho nzo- ngiye kumurondera tuzovugana byagutse
ego nibyo cyane koko eh, yavuze ko ari ku kivi eh, kumbure turamubaza ibimenyeshamakuru ah, ak- bishobora kuza kugira ngo bi- bitangaze amakuru y'ibyo ariko arakora hama kandi nsubire inyuma gato jean waruvuze ati muri mu ntambara ni ukuvuga mu ntambara z'ubutunzi cyangwa intambara zihe sinari numvise neza
inzira y'iterambere cyane cyane biboneka cyane yuko igihugu cy'uburundi buba- kiboneka neza hari inzara iyo ntambara navuze
ego na- imirire ego neza cyane imigambi Eh, ariko kandi numva uduhamagaye uri muri zambia muri zambia ni, ni, ni ibintu nk'ibi inye murabyumva ubuhinga nk'ubu muraronka ubumenyi nk'ubu kumbure mu kibano cane
okay jewe muri iyi zambia ndiko ndahamara ikintu cy'imyaka ikwira ine rero byo nashoboye guca mu bisata bitandukanye mu bigo by'abashinwa bitandukanye bifasha abantu guhingura icyo bita guhingura ibifungurwa Mhm.
nombona nka industrie agroalimentaire no muri bijyanye n'ubuhinga bujyanye no kurima rero ni mu bintu turiko turafashanya n'abari mu bakandimo mu burundi gukwiragiza gufasha abarimyi guheza umwimbu no guhimba umwimbu wabo kugira ngo bawubike igihe gikwiriye apana umwimbu ushobora kuboneka iki gihe usanga muri febro yindi ntawe uhari bibaye kubera abantu batashoboye kuronka uko bawushingura duhereye ku rwego rwo hasi n'urwego rw'igihugu rw'abanyagihugu bato bato ku rwego rwo hagifate ku banyagihugu bato bato mu cyaro ego urakoze cyane jean mugisha nk'aho muri zambia turagushimiye ku bibazo n'ibyumviro byawe
keneza ikiganiro katiramanza ego eh, kumbure ngaruke kuri mariya abishyura ikibazo cyanyu mariya ndumva ko ah, agatelefone kagarutse ku murongo nizere ko imvura yagabanutse mushobora kutwumva neza Ah, jean mugisha abajije ati mbega haba hari ibinyamakuru bigushikira kugira ngo bitangaze amakuru y'ivyo muri ko murakora Ah, mu mu ncamake ndumva ari vyo yariko arabaza alo mariya turi kumwe mariya uri ku murongo ndakeka mariya atari karanyumva
alo go mariya muratwumvise nari mbajije eh, Eh, jean nda- ndabumva na jewe buke buke subira kandi mudoza kaji we kuko nababwiye ko ino hatari kwaro Ego.
arumvikana kubera ikirere cyane rwose Eh, jean mugisha yabajije ko niba hari ibinyamakuru ah, biza kugira ngo bimenye amakuru yawe n'ibyo uri kurakora bayatangaze Ah, hari aba- ibinyamakuru bibegera kugira ngo kumbure bimenyekanishe ibikorwa murimo
alo yego i- i- eh, yavuze muranyumvise
alo
Eh, alo wi mariya ndakumva jewe telefone iracitse kuri mariya
Eh, mera nk'abadozi b'igihe kuko nababwiye ko kubera imva z'ikirere n'ukuri nakumvikana n'ikibazo ego Eh, ubu naho uranyumva nari mbajije ikibazo ca jean ati ibima- ibimenyeshamakuru vyoba bibegera kugira ngo bimenyekanishe bitangaze ah, ivyo bikorwa vy'iterambere muri kumuragerageza gukora mu kibano n'ahandi eh, bamenyekanishe n'uwo mugambi n'ibikorwa murimo
nk'ubu numvise ibike bike cyane ariko ndumvise ibijyanye n'uko kumbe muba hari intumbero ko nk'ibimenyeshamakuru byo byamenyekanisha umugambi wanjye ngira ngo sinihene ego nivyo nyene
ego ni ukuvuga hamwe nk'- nk'ababinyamakuru cyangwa ufite ikindi kintu cyose ashobora gufasha kugira umugambi wanjye umenyekane kuruta yobakoze cyane kuko nanjye ntumbero yanjye ya kure ni yuko umugambi wanjye wokwera mu gihugu cyose cy'uburundi kugira ngo ijya ngorane yuko umwavu ushobora gukeha umurimyi ntarimo aherekeza yaka kurima hose umwavu ukamukehana ijya ngorane igabanuke dufashe natwe tu- dufashe twifashije dufashe twifashije nk'abifasha nyene ego umugambi wagutse umwavu ugwire hanyuma twongereze akanovera k'isi dukingire isi yacu gutobagurwa twongereze isuku n'isukura mu kibano kandi twongere turwanye ubukarihe bw'isi hanyuma tugwize umwimbu umwimbu ube mwinshi haboneke ibyo dufungura haboneke n'umusesekara dusagurire isoko kugira ngo dutangire amakoni n'amatagisi hanyuma ikigega cya komine nacyo kibombose yeteze yo- yo- yoroherwe no kurangurira imigambi yemerera abenegihugu kuko ari iterambere amakoni n'amatagisi ari iterambere rituvako rikatugarukako rero jewe n'ukuri wogira icyo yofasha yaba umu- cyaba ikinyamakuru cyangwa ibiganiro nk'ibi ni ukuri imana yobikoze cyane mbaye ndashima kuba wese azakora icyo cyiyumviro cyo kufasha kumenyekanisha uyu mugambi kuruta ubwo by'ubu murakoze nibyo cyane ni ukuri eh, ndizera ko eh, abawuteye akamo bakumvise kuko turumva ko na komini irakwishimiye ku bikorwa urimo Ah, hama reka mbaze nakire tuyisenge hama turagaruka mu rwanda Ah, naho nyine eh, madame joseline atubwire ibijyanye no kumenyekanisha iki gikorwa ciwe kugurisha amasabuni agurisha hehe eh, n'ibindi byinshi bijyanye n'igurishwa ry'amasabuni Eh, tuyisenge jean d'amour uraho neza
muraho neza cyane ego turashima
nanjye ndishimye cyane kuba mumaye akanya ku ijuru rya amerika kazi neza
ikintu cya mbere nshima cyane ndashima abo bamama babashije kwiteza imbere yabungu tunganya ibintu by'amafumbire niba nabyumvise neza yego
Ne- ndetse n'uri mu rwanda utunganya ibintu by'amasabune ni abagore babashije gutera intambwe mbona ko umubare munini w'abagore muri iyi minsi eh, u- udashobora gutera intambwe nk'iyo ngiyo bitewe hari n'uko bamwe bakitinya Ah, bak- bakaba bakabaye urugero ku bandi bamama bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye uba ubona basa naho ama- ama- amaso yabo bayateze ku bagabo Eh, muri make ni ukubashimira mbere na mbere Eh, ikindi nabaza nk'uwo joseline uri mu rwanda ese isabune akora zitwa ngo iki abenshi dukora umurimo w'ubucuruzi twaba twajya no kumurangurira akorera hehe aduha inforomasiyo kugira ngo tubashe kumenya ibicuruzwa bye bityo tubashe kuba twanamugana nk'umumama witeje imbere
cyane rwose reka kumva uracagira ko ku ijambo madame n'amahoro aba- abagurisha abadandaza barashaka kumenya ko buza kukurangurira ko madame joseline
hanyuma nkorera ikabuga muri rusororo ni kabuga hanyuma nk'uko telefone nadutanze tuba dufite n'amayitiketi ari ku izo telefone mwebwe mwombi telefone yanyu cyangwa mukazompamagara tukavugana mukaturangurira ko n'abandi barabikora tumaze kubona abakiriya babikora gutyo murakoze cyane murakoze turaza gufata ku murongo uh, wa telefone kumbure ikiganiro kirangiye eh, tuyisenge tumuhuze nawe eh, tuyisenge uh, nimero za madame eh, joseline yari yazitanze ni mirongo indwi n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo ibiri n'icenda gatatu kane icenda isabune yiwe yitwa ejo heza ejo heza uh, murashobora kuyibona ku rubuga rwacu uh, rwa facebook aho twashize isanamu ariko kandi muraza kuganira byinshi mumaze guhura mukavugana uh, mukamurangurira mukamusho- mukamushorera ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubaza gushikiriza ibyiyumviro ibitoki ibitoki uraho neza
ndahameze neza ego duza ijwi kaze neza mu kiganiro
ejo hama amasaha umutari intege akomeze icyo nashaka kumubaza nashaka kumubaza akorera hehe agenera aderesi niba atari nahama duza ijwi ego duza ijwi nashaka kumubaza aho akorera aderesi niwe aravuga umuntu yayishobora ariko ne ndakeneye ko nose nzagushyira ahari kuzagurira amasomero nimba nanga kugusa n'ibyo kuko n'ikiganiro muri kabiri neza ego ko mwabonana amaso mu yandi ak- ukahishikira ukamumenya mukamenyana kumbure uh, ukamushorera cyangwa ukamu- ukamenya ingene bakorera amasabuni Eh, madame joseline ati muherereye hehe i kigali
rusororo hama turi kabuga kandi umuntu afite nimero ya telefone ubundi aderesi ibikwiye afise porogaramu yo kuza no no no mworiyanta akangeraho ego ego urumva telefone ni izo murashaka kuvugana haba kuri whatsapp cyangwa kuri nimero isanzwe madame eh, inamahoro joseline arabiteze murakoze cyane reka kumbure Uh, tubandanye ku murongo wa telefone ahama uh, wa- umurongo wa telefone ndabwiye ko umutumire avuye ko ariko tugaruke ku batumire eh, mfasoni mariya turacari kumwe ku murongo Ah, duhere ku mbogamizi nk'uko madame josine yari yabivuze intambanyi muhura nazo mu bikorwa byanyu turumva ko ari ubuhinga buhanitse busaba ah, kwihangana busaba umwanya busaba ah, byinshi Eh, intambanyi kumbure muba muhura nazo n'izihe muzitunganya gute
mu mugambi ntihegera habura intambamyi ubwa mbere hoho umu mugambi wanjye ugitangura harabaye intambamyi zo- zijyanye no kumvisha abenegihugu ababanye ikibano y'uko uwo mwavu ari umwavu koko aho ubwa mbere mu kuwufumbiza cyane cyane uturuka ku mwanda mutoya ko ariwo watanguye kuboneka natanguye nkagenda nkawufumbiza ari mu ijoro nicura rero nti abaza kumva akamote kuko ku bisanzwe umwavu uturuka ku mwanda mutoya uri n'akantu k'aka- ka- k'akamoto ka- kameze nk'akabangamye rero icyo gihe naratanguye ndagenda ndawufumbiza ndawufumbiza ahantu ha mpande y'ibarabara ariko ari mu rucagucagu hama ababanyi bamaze kubona ingene uwo murima utagase nibo baciye batangura kumbaza ati mbega none iyi ni ya fumbire nyene uho- uhihingurira ntego cyane urumva nk'aho haratanguye haraba intambamyi y'ingene ndabyumvisha ababanyi n'ikibano eh, kugira ngo batangure bakunde uwo mwavu iyindi ntambamyi ya- novuga ntiyarahabaye kandi yoyo n'ubu irabandanya ni intambamyi ijyanye n'uburyo ah, ah, iryo hinguriro ryubakwako yewe mu rugo iwanjye iryo hinguriro uyu mwaka ugira kane ndarikoresha Na- nababwiye ko naryubakishije ku mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu ariko gushyika uno munsi rigeze hagati ye- y'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu n'umuriyoni rero murumva iyi- nk'iyo ni intambamyi ku mwenegihugu muto muto mwirimizi eh, ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga nyine a- aduze ari ku giciro gi- gi- gikomeye ariko rero icyo igituma jewe ngumana icyizere ni uko uko ayo mafaranga angana uko nyene ni ukuvuga bivanye n'abantu bari mu rugo Eh, ni ukuvuga ushobora kukubakisha ku miliyoni ufite abantu batandatu mu rugo ni ukuvuga ku mwaka uca uronka umuriyoni n'inusu urenga ni ukuvuga rero tubiravye nk'iyo ni intambamyi y'uko ibikoresho dukoresha bibandanya biduga isima amaferabeto eka n'ibindi n'ibindi n'amabuye ndetse anayo akaduga kubera mubona eh, tu- baba bayatuzanira igitoro kiraduga nabo bakatuduza amabere iyo novuga ko ari intambamyi rero ahanini naho izo ntambamyi zihari naho izo ntambamyi zihari eh, saba icyo saba ni uko kira murimyi wese ahari yokwiyumva akumva ati uyu mugambi ni uwanjye ni uwushyigikira mu burimyi bwanjye maze akazaregeranya uburyo yegeranya igikoresho kimwe kimwe gusa ibyo bikoresho bigakwira tugaheza tukagwiza ayo mahinguriro ikindi cyatsi cyiza cy'iryo hinguriro ni ukuvuga aho ryubatse ntirihera ntubaho ndi imba nubatse iryo hinguriro ni ukuvuga n'umwuzukuru n'umwuzukuruza babandanije baza kuhaba bazoguma bakoresha iryo hinguriro icyo ni icyiza ni ukuvuga icyiza cyaryo ki- kiruta intambamyi ziri mu- mu- mu iyubakwa ry'iryo hinguriro rero muri rusange intambamyi ntizibura murumva ko uburyo ari ikirenga eh, ku murimyi muto muto ariko rero eh, ahanini ni uko umuntu yakugurura amaso aho kubona iki kigira cy'amafaranga ahubwo akabona ineza iri kuri iyo fumbire rero muri rusange izo nizo ntambamyi navuga ko nabonye mu mugambi wanjye murakoze murakoze cyane birumvikana hama mu rwanda madame n'amahoro mweho intambamyi nk'uko mwari mwazivuze zirahari n'izihe
intambamyi zirahari kuko urumva iyo uri kurakora ibintu bikoresha amaboko bigutwara umwanya munini hanyuma ntushobora gukora byinshi nk'uko ubyifuza rero umuntu aronse uburyo akagira uruganda agatangira gukoresha nk'amamashini bikaga- byagabanura umwanya kandi bigatuma uporoduza n'amaporoduwi menshi kandi umaze guporoduza menshi urahaguruka nyine ugashaka amasoko menshi kuko uba umaze gutera imbere Mm, intambamyi ni uburyo ariko uburyo bw'isomero bukigirwa imbere umuntu yogira uruganda rufabika hanyuma n'amasoko agatu- bigatuma yiyagura kuko iyo ikintu kimaze kuba kinini kaba ciza ubwacu kirivuga murakoze cyane yego kumbure kuri mwebwe mwavuze ko ibyo mukoresha akenshi usanga kumbure biva hanze y'igihugu harimo amaside harimo ibintu shimike ah, byo byo nabyo nyine byaba ari biri intamba intambanyi ku kugira ngo mubyinjize mu gihugu mubironke mu mwanya mwifu- mu- muvyifuriza
oya ntitu- ntitushaka kubibura na gato ahubwo bya- byagiye biduga cyane byagiye biduga cyane nk'i- nk'ikiro cya poroduwi imwe igihe ndabitangura kubikora hahize imyaka imwe ikiro kimwe cyagurwa igihumbi na magana atanu ubu kigurwa ibihumbi bitatu bibiri na magana munani magana cyenda urumva rero haba haraduze ko amafaranga menshi cyane kandi nawe uhejeje gukora udacu u- u- u- uyazamura ngo aduge uko kuko bitokunda kuronka amasoko Eh, ni intambamyi ariko birazimba bikaboneka ntibyigeze bibura ngo tubibure rwose byarazimbye ariko biguma biboneka biva mu bihe bihugu
hari eh, byinshi biva muri uganda no muri kenya biriyo eh, ariko turabirangura nyabugogo birazuzuye hariho amashopu abicuruza biba bihari byinshi ego ego ku murongo wa telefone turafise n'uwitwa simoni simoni uraho neza Si- turi kumwe ku murongo wa telefone simoni Eh, simoni Eh, agatelefone alors, eh, ndi- ndi Simon, ndi- ndi muri malawi ego muri malawi simoni uraho neza
yego tumeze neza nakiramba nushima ikiganiro cyiza eh, maze kubona abatezi bari ku- ba- bari kurangura byatumye eh, nifuza kugira akantu ababaza Eh, eh, academic background yabo eh, mbese amashuri bize angana iki kuko numvise basa nkaho amashuri atari ikirenga Eh, nkibaza nti ese burya ama leta yacu eh, ntakwigisha ibintu bitari ngombwa kumbure ibintu biri ngombwa tu ugasanga bavuza benshi uzi ntacyo vari sosiyete rero na- numva mm, eh, eh, n'abasabasizi niba babishoboye ariko kumwe mwo dutumira aba- abajejwe edikasiyo mu mu bihugu byacu eh, tukabaza niba koko hatarageze ko duhindura ibyigwa ku mashuri kuko biratangaje kuba umuntu eh, mutoya ku bintu byaniye abantu ba- eh, baminuje mu mashuri eh, kumbure kuko bigira bifite akamaro Eh, murakoze cyane murakoze namwe jean pierre ngaho muri malawi simoni muri malawi reka nakire na jean pierre jean pierre turi kumwe ku murongo
urakoze cyane ijwi rya amerika kuma kanya ego
Eh, ubu mperereye mu rwanda aho bita i nyamagana Mhm.
Eh, icyo nakwibaza ko uwo mudamu ukora amasabune nakwibaza niba niba wenda mu gihe nk'umuntu yaba aje akamwigisha wenda ko bidasaba bida- mu gihe wenda yaba agiye ya- yaba amaze kwiga wenda bidasaba bidasaba igishoro gihagije kugira ngo nawe ashinge uruganda rwe akaba yatangira bizinesi na Mhm, mhm. ego ego ndagaruka kuri icyo kibazo cyawe mu kanya ku madamu jesine abishure reka mbanze ngaruke ku kibazo cya simoni muri malawi aho yahawe ya- yagaruye ikibazo cyerekeye inyigisho zitangwa mu mashure ah, asanzwe Eh, kumbure Ma- mariya atubwire eh, amashuri afise nangahe niba ataciye umutwaye kuko mu nshinga ntahe simoni avuga ati ko- kuko uko abibona wewe ni uko mu mashuri bariko bariko biza ibintu bitariko biraha akamaro ah, ah, bimwe bimwe mu byo biza simvuge byose ariko bimwe mu byo biza ntibiriko birinjiza ah, u- i- i- inyishu canke eh, i- u- ubuzima abantu bifuza ah, bashoboye kwiga nk'ibyo muri ko murigisha cyangwa ibyo mwize barashobora kuronka ubuzima mariya mwebwe mubona nk'abari mu mashuri eh, ari ari ikintu bobandanya kumbure ko babona benshi batari ko bararonka ubuzi ariko bakaza kwiga uwo mwuga wawe ntibohatorera umushahara ukwiye wowe bibona gute ku byo simoni yavuze bijyanye n'amashuri atari karatanga ibikenewe kugira ngo umuntu yiteze imbere
Alo? Alo?
Eh, mwanyumvise
Mu- muriko mumbaza ibijyanye n'uko ati mu- mu mashuri uwo- uwo kurikirana uyu mwuga
nkiyo hatorera ubwo nukuri Mhm.
alo ego alo ndakumva muranyumva ego
ni ukuvuga uyu mwuga wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu habaye umuntu yi- yavuga ati jyewe by'ukuri nkeneye kuba umurimyi kuko tubiraze umuga- umwuga w'uburimyi ni umwuga ukenera byangombwa ibyangombwa rero nyamukuru murumva ko ari uwo mwavu ni ukuvuga nko mu gisate cy'uburimyi bahinga bigishije guhingura uyu mwavu uva mu muntu koba akarusho kuko igituma koba akarusho ni ukuvuga turabye ibyo tuwuhinguramwo ni ibintu tutaha agaciro ni ibintu tutabihinguye dusanzaza mbere bikaba imyanda rero byiza byohingurwa bikaba umwavu kuko n'umwavu w'akanovera ni ukuvuga umuntu akoresheje uwo mwavu ni cya kintu nyine ngoma ngaruka ko arimbura bishimishije nababwiye ko umwimbu wi- wiyongera inshuro ku yindi ni ukuvuga nk'ahantu umuntu yahora yimbura ikiri ijana cy'ibiharage ubu ndahimbura ibiri amajana abiri hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo ibiri murumva ko harimo n'ubuhinga bwo kwagura isi biciye mu kugwiza uwo mwavu rero nta cyatuma umuntu adatera intambwe kuko wadakoresheje nawo arawudandaza nk'ubu jewe ngurisha ikiro cu- cy'umwavu uturuka ku mwanda mukuru ari wo twinda inzara ndakigurisha igihumbi n'amajana abiri hanyuma ubu uturuka ku mwanda mutoya ari wo ryohora iritiro nkayigurisha igihumbi murumva yuko by'ukuri ubu umuntu yakurikirana i- uwo mwuga wanjye niyo kwidoga na gato iterambere ryoguma ryiyongera yoronka agafaranga Ego.
n'abandi bashaka umwavu bakawuronka biciye ku bwo buhinga bw'uwo muntu akongera hakaboneka umwimbu mwiza akaronka uwo afungurira umuryango n'uwo asagurira isoko kugira ngo atange ne- ne- niko- nitageze nikori Ego.
hanyuma n'ikigega cya komine kibomboshe ni ukuri uwakurikirana uwo mwavu ntiyokwidoga niyo ntaze kwidoga mu na gato mugambi ego nibyo koko kumbure a- abariko bariyumvira ico bofata nk'umwuga iki no- ni kimwe mu vyo bokwiyumvira hama tuje mu Rwanda a, kuri ico kibazo nyene turiko turasozera ikiganiro eh, Jean Pierre yabaje ati mbega urabigiramwo ubudandaji bwa cane hama kuri ico cerekeye umuntu yuko yogenda agafata umwuga nk'uwo akaba ari we yikorera yiyigira ntiyovamwo ikintu ntiyotera imbere
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe hariho ibintu biza byara novuga byarenganye cyangwa bitagifite ingufu cyane aho umuntu yiga akavuga ngo jewe mfite lisansi muri iki kintu ngo mfite metize muri iki kintu ngo nico kizontunga nzoronka akazi mu biro ngende nicare nyobore ngire uku n'uku n'uku ibyo n'ibintu byarenganye numva umenga ahubwo entrepreneurship yoba isomo bokwiga ahantu hose mu bigo hose umuntu akuguruka bisaba kugu- ni ukuguruka mu bwonko ubundi ni ukuguruka mu bwonko kuvuga uti ikintu cyose nogikora kikantunga kikambeshaho cyangwa kikamfasha kikanyuguza kikanyigiza imbere Eh, kuko umaze ku- gutangura akantu gatoya urashobora kunguka ugatera imbere ukuntu umaze kutuganiriza tubabwira imbogamizi twagize n'iki nk'ubu hagize ikivamo umuntu agashinga uruganda none se wumva ejo umuntu atokoresha abakozi ego akanya Ejo katubanye wumva- gato cane eh, atokugiriza
ni ukuri turabashimiye Ukagira cyane abandi rwose akazi.
ma- kandi tura- twaguhaye akazi nawe uragenda ntuca wicara ugashyirwa ugakanura ukabibona ego ukabikurikirana Ejo nawe umwanya ugashobora kugira uraduheranye akantu umwa- k'iwawe umwanya uraduheranye ariko turabashimiye cyane dufata akanya kubashimira madame inamahoro joseline ngaho mu rwanda adandaza kandi agakora n'amasabuni na mariya ndinze menshi mu burundi umwirimizi akora umwavu kijambere murakoze cyane rwose namwe mwenyene banywanye b'ijwi rya amerika minsi yose na nadia atayamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe nawe yanitanga ishaka
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona